muzagerwe mu byo mukora byose aho muri hose mukomeze kandi kugira wikendi nziza
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza mbaye ikaze mu kiganiro dusangira ijambo guhera tariki ya cumi na gatatu kugeza tariki ya cumi na gatanu z'ukwezi kwa cumi n'abiri hano muri leta zunze ubumwe za amerika hazateranira inama izahuza abakuru b'ibihugu na za guverinoma b'ibihugu bya afurika na perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden iyi ni inama ya kabiri igiye guhuza izi mpande zombi iya mbere yabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane icyo gihe yayobowe na perezida barack obama igamije kureba uburyo bwo kurushaho kunoza umubano hagati y'amerika n'umugabane wa afurika guteza imbere ishoramari demokarasi gushyira imbaraga mu kurinda umutekano no kubaka amahoro mu bihugu bigize umugabane wa afurika ese ni iki abantu bakwiye kwitega kuri iyi nama ndabiganiraho mu kanya n'impuguke muri politike mpuzamahanga zirimo profeseri omar kalfan wigisha muri kaminuza muri leta ya ohio na profeseri paul kananura uyobora ikigo cyitiriwe mandela i paris mu gihugu cy'ubufaransa reka mpere kuri profeseri kalifani watubwira akamaro iyi nama ifite ku mpande zombi mu gutangira ngira ngo ni ikintu gikomeye kuko afurika ni umugabane urimo uzamuka neza ndetse bigaragara ko mu myaka makumyabiri mirongo itatu iri imbere ibihugu byinshi bizaba bikeneye afurika uretse na leta zunze ubumwe za amerika n'ibindi bihugu ariko nanone iyo usubiye inyuma urareba ugasanga ukavuga uti afurika ujya ubona ko hari inama zihoraho zijya ziba hagati ya afurika n'ubufaransa ukabona hagati ya afurika n'ubushinwa igihari rero ni uko mu myaka yashize hari ibintu abantu bajyaga babona hari ibintu bita muri politiki mpuzamahanga babyita zero samu gemu ni imwe muri teori zajyaga zikoreshwa cyane cyane n'ibihugu byakorewe afurika aho wasangaga bakora nk'amasezerano ariko amasezerano ugasanga akozwe n'igihugu cyakoronije cyane cyane nk'ubufaransa ubwongereza n'ibindi bihugu ugasanga bakoze amasezerano afurika itagizemo uruhare afurika igasinya yakunga gusinya bakabibwira bati ntabwo tuzaba yamfashanya dusanzwe tuba ibyo rero nibyo usanga ubu bisa nkaho byarenze umurongo ntabwo ibyo bigihari ni ukuvuga ngo inama nk'iyi navuga ko hari ibindi bita muri mu bucuruzi mpuzamahanga babyita ngo ni positive samu gemu theory ni uburyo impande zombi zunguka cyane cyane ibihugu byombi byunguka bikavuga biti tugirane amasezerano cyane cyane mu byerekeye amahoro n'umutekano cyane cyane mu byerekeye imiyoborere muri demokarasi uburambe uburenganzira bwa muntu noneho ayo masezerano ugasanga ibihugu byombi nka leta zunze ubumwe za amerika zibyungukiyemo ariko na afurika nayo ibyungukiyemo binyuranye n'ibyo navugaga rero akenshi byabaga cyane cyane bikozwe n'abakuru nangwa se n'abahoze bakoroniza afurika amerika ikeneye afurika afurika ikeneye amerika profeseri kananura uri mu gihugu cy'ubufaransa profeseri kalfani yari abikomojeho ko si amerika gusa itegura inama nk'izi ariko n'ibindi bihugu bikomeye nk'ubufaransa ubushinwa turukiya nayo iherutse kubikora icyo ibi bihugu byose byifuza kuri afurika ni iki profeseri kananura icyo bifuza ni ubukungu bwayo kuko ubukungu bwayo nibwo butuma ibyo bihugu biba ibihangange bikomeza no kuba ibihangange cyane cyane ko bafite amabuye y'agaciro akora muri izi nganda zikomeye zo mu rwego rwo hejuru haba mu rwego rwa gisirikari n'urw'ikoranabuhanga bose rero barabikeneye kuko babikeneye rero bagomba nyine kuzana izo za misa zo gutumira abo banyafurika kugira ngo babiganireho ariko babone n'igihe cyo kuvugana nabo ibya bizinesi ngira ngo iby'ubucuruzi Profeseri Kalfani kimwe mu bintu bizaganirwaho muri iyi nama ni ikijyanye na demokarasi n'imiyoborere myiza ikintu Amerika isa nkaho ikomeyeho cyane cyane mu bijyanye n'imibanire yayo n'ibindi bihugu ndetse muri iyi nama hari bimwe mu bihugu bitatumiwe kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika isanga bifite ubutegetsi bw'igitugu ibi ubusanzwe ntabwo biboneka mu nama ziba zatumiwe n'ibihugu nk'ubushinwa cyangwa se uburusiya bituma abanyafurika bibanda cyane cyangwa se bisanga kuri ibyo bihugu kurusha ah, kumva ko bagomba gutegekwa ibyo bagomba gukora Ah, ngira ngo hari ikintu gikomeye ubu- uvuzeho eh, edi gikomeye cyane kuko urabona akenshi eh, ibihugu bya afurika iyo urebye nko kuri barometers ukavuga uti ese ibihugu bya afurika kuko bi- bi- bifite demokarasi ni bingahe mu bihugu mirongo itanu na bine bya afurika ah, urebye uga- wareba ibiba- ibihu- ibihugu bifite demokarasi ni- ni- nimbarwa ni bya biri tuvuga ngo wabibarira ku ku mitwe y'intoki ni ukuvuga ni ibihugu bitageze ku icumi ibihugu bitageze ku icumi rero mu bihugu mirongo itanu na bine eh, ibihugu icumi aribyo bikora exercise ya demokarasi usanga ari ikintu kibabaje cyane niyo mpamvu usanga nk'icyo wavugaga ah, ibihugu byinshi bya afurika byibona ko byaganira neza n'ubushinwa byaganira neza na n'uburusiya kubera ko iyo kondisiyo ya demokarasi iyo kondisiyo y- y'uburenganzira bwa muntu eh, ibyo bihugu bibiri tuvuze mbere ah, uburusiya n'ubushinwa bi- bidakunze kuyishyira imbere Eh, icyo ni ikigaragaza eh, yuko ibihugu byinshi bya afurika nyine bidashaka kwinjira muri demokarasi nyirizina aho niho hari ipfundo ry'ikibazo ntabwo ari ukuvuga ko leta zunze ubumwe za amerika ah, zigize umupolisi w'isi ahubwo ni uko bi- ibyo bihugu nyine urumva ni ni ibihugu birenga nka mirongo ine bi- bi- bidafite demokarasi iyi ngiyi tuvuga ko ah, ari demokarasi abantu babona bakwisanzura bavuga ibyo batekereza ah, amatora agakorwa neza eh, demokarasi nyine ukumva ko umuntu mu gihugu cyiwe ayumva nk'uko ijambo demokarasi bivuga ubutegetsi eh, bw'abaturage bwashyirwaho n'abaturage kandi bugashyirirwaho abaturage Eh, nk'ibyo bavugaga yuko leta zunze ubumwe za amerika zitatumiye igihugu nka mali zitatumiye igihugu nka nka sudani zitatumiye igihugu nka nka guinea aho ngaho ni- ni- ni bya bindi twavuga ngo ni ni ibice bya demokarasi akenshi uba usanga ah, biba bigenda bitu- bitubahirizwa muri ibyo bihugu rero akenshi eh, nk'ibyo bitatu tuvuze nyuma ha- hamaze kubamo ama- amakudeta ubwo yenda wakongeraho na burkina faso ko haherutse kuba kudeta vuba aha ngaha urumva igihugu cya hari harimo perezida watowe muri ya matora akenshi abantu bavuga ko yabayemo ibibazo ariko baravuga burya baravuga ngo ngo, ngo rimwe iru- iruta zeru ni ukuvuga igihugu cyemera amatora hakabona ikindi cyakoze kudeta urumva ko ntabwo byibura ntabwo bihuye igihugu iyo kidafite demokarasi kidafite imiyoborere myiza kidafite uburenganzira bwa muntu eh, ibindi byose gikoze biba ari nko kubakira ku musenyi Profeseri Kananura uh, kuri iyo ngingo ya, ya demokarasi uh, Amerika ni, ni, ni ikintu ikiri imbere cyane ndetse bategura iyi nama umwe mu bakozi ba Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko impamvu bahamagaje iyi nama ni uko uh, baha agaciro umugabane wa Afurika ariko nanone hakazamo iyo ngingo ya demokarasi mu gihe amerika yifuza guhatana ku mugabane wa afurika kandi ihatana n'ibihugu bisa nk'aho byo bitita kuri iyo demokarasi cyangwa se bishyiraho n'izo kondisiyo ah, ku byo bigomba gukorera umugabane wa afurika ubwo amerika bizayorohera Bo, ngira ngo demokarasi amerika yikomeyeho ni imwe mu nkingi enye za politike yabo muri afurika ariko ntabwo aricyo cyatumye batumira iyi nama ibyo ngibyo biri mu bizigwa gusa ariko buriya icyatumye batumira iyi nama niba mwibuka neza igihe ba- babiganira na minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa senegali Eh, uzi ko iyi na- iyi nama yatumiwe hutihuti ku buryo bwihutirwa cyane cyane ko ibihugu bya afurika byari bimaze kwifata mu eh, mu- muri loni eh, ntibi- ntibishyigikire ibihugu by'i burayi mu- mu- muri gahunda yabyo yo kugira ngo bamagane igitero cy'uburusiya muri kremlin ibyo bintu nibyo byatumye batumiza iyo nama ni ukuvuga ko uretse biriya bine cyangwa bitanu bitandatu byanditse mu kintu kizigwaho hari- ni ni- ni intambara yo muri kirene n'ingaruka zayo haba ku isi cyane cyane no mu bihugu bya afurika ariko no kugira ngo barebe ukuntu ibihugu bya afurika icyo gihe barebe niba bashobora kuzagira nk'umwanzuro wakamagana igitero cy'uburusiya mu- muri kirene cyane cyane ko amerika ishaka gushyiraho n'ibihano ibihugu bya afurika bizakorana n'uburusiya mu minsi iri imbere nabyo babiganire kugira ngo icyo nicyo bazatindaho cyane ibyo bya demokarasi ibyo by'uburenganzira bw'ikiremwamuntu by'umutekano bisanzwe biri muri politiki rusange y'afurika n'ibyo byo gufasha urubyiruko n'ubucuruzi n'ishoramari biri muri za nkingi enye za politiki y'amerika muri afurika ibyo kubiganiraho ni ibisanzwe kuko basanzwe banabiganira eh, mu zindi nzego bitagombye eh, some nkuko icyo twakwita inama karundura I- ibyo ngibyo ukomojeho ah, n'umukozi muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika yabivuzeho agaragaza akamaro ka afurika avuga ko afurika iri mu mu- mu bice bifite ibihugu byinshi bitora mu muryango w'abibumbye nibaza ko babakeneye cyane kugira ngo bajye ku ruhande rwa leta zunze ubumwe za amerika ariko nkawe nk'umusesenguzi ubona afurika ikeneye iki kuri leta zunze ubumwe za amerika porofeseri kananura ukurikije ibindi bihugu Mbese- bisanzwe bihura n'ibihugu bi- byo ku mugabane wa afurika amerika kiracyari igihugu cy'igihangange cya mbere ku isi haba mu bukungu haba no mu bya gisirikari urumva ibihugu byose cyane cyane ubutegetsi buba bujegajega bukeneye amerika kugira ngo bukomeze akazi kabwo mbere kugira ababuhirika icyo ni kimwe icya kabiri bakeneye amerika mu mu rwego rw'umutekano kugira ngo batagira ibibazo cyane cyane ko ibihugu byinshi ubu ngubu mubona biri harimo iterabwoba bakeneye inkunga ya amerika kugira ngo babashe kurwanya iterabwoba Eh, icya gatatu burya amerika iyo iguhindukiranye igufatira ibyemezo kugera ubu ngubu niyo ifata ibyemezo mu- muri loni eh, ku bihugu byinshi byo ku isi ni ukuvuga ko rero ibyo byose ibihugu bya afurika bikeneye amerika kugira ngo eh, bumvi- ba- base n'abagirana umubano mwiza iyo ugirana nyine baravuga ngo uhagarikiwe n'ingwe aravoma Profeseri Omar Kalfani twari twumvishije ibyo Afurika yaba ikeneye ku mugabane wa Amerika hanyuma se Amerika yo usibye ibyo Kananura yavugaga ah, gushyigikirwa muri iyi ntambara hagati y'Uburusiya na Ukraine Amerika ikeneye iki ku mugabane wa Afurika muri iki gihe
ngira ngo buriya akenshi hari ibintu abantu tuvuga ariko kubireba muri fagiti kubireba mu bikorwa ugasanga biranyuranye A- amerika ntabwo ntabwo twavuga ko iri inyuma Ah, akenshi nuko tubona ubushinwa nyine bugaragaza ah, abaturage babo benshi n'inganda nyinshi ni- n'amakampani menshi usanga yara- ya- yaroherejwe muri afurika avuye mu bushinwa ariko burya leta zunze ubumwe za amerika Ah, urebye nk'igihugu cya south africa ukareba hano muri congo iriya congo kinshasa ukareba ibihugu nka egypt ukareba ibihugu nka za morocco ukareba ibihugu nka za namibia amerika ifiteyo inganda nyinshi inganda ndetse ziri ku murongo wa mbere amerika rero icyo ikeneye muri afurika eh, urabona nk'ubu isi tugezemo ni isi eh, iganisha mu bintu bya tekinoloji ikoranabuhanga na- n'ibintu bya elegitoronike ariko urabona eh, nka koruta iriya koruta mubona icukurwa mu burasirazuba bwa kongo ndetse bavuga ko hari ibihugu byo mu karere bimwe na bimwe biyifite Ah, ndashaka kuvuga akarere k'ibiyaga bigari bya afurika Eh, iyi- koruta burya n'ikorwamo ibi bintu byose tubona amatelefone amalaputopu amakompiyuta Ah, akenshi ah, usanga anakorerwa ari inganda za amerika zi- zi- zi- zi- ziyakora ariko zi- ziyakora nko mu bushinwa n'ahandi Eh, amerika rero ikeneye ayo mabuye y'agaciro ikeneye eh, amabuye y'agaciro nka koruta ikeneye amabuye y'agaciro nka nka- nka- nka platinum eh, ndetse n'amabuye y'agaciro bita chromium cyane cyane nk'ayo biri abiri mvuze hagati platinum na chromi- na- na chromium na- ni amabuye y'agaciro afite afurika ifite ku rwego rwa mirongo icyenda ku ijana ku rwego rw'isi afurika ifite zahabu ku rwego rwa mirongo ine ku ijana ku rwego rw'isi ikagira rya buye ry'agaciro eh, twita uranium uranium uzi ko ari ibuye ry'agaciro ri- ri- rihenze cyane ku isi cyane cyane urebye ibyo rikorwamo eh, rikorwamo bino izi ntwaro za kirimbuzi ndetse n'ibindi ku rwego bijyanye bijyanye no gu- no- no gushaka amashanyarazi ku buryo burambye iyo urebye muri biriya bintu bigeze kuri birindwi umunani baziga muri iyi african Sa- eh, us african summit ku murongo wa mbere ikintu amerika yashyizeho eh, nubwo porofesa kananura avuga ati hari indi agenda yihishe ariyo iyo nyine yo kureba uburyo afurika yafasha ukraine ndetse bakanamagana biriya bitero nangwa se eh, kuriya gutera kwa i- k'uburusiya muri ukraine ku murongo wa mbere bashyize ubukungu ubwo bukungu rero ni nabwo burya usanga abo bashinwa bakurikiye muri afurika kwemera ko inganda za amerika zajya gukora ubucuruzi bunyuranye ibyo bita goods and services Ni- nibyo ubufaransa bukurikiye muri afurika nibyo igihugu kirimo kuzamuka muri ekonomi mu bukungu nku- nka turukiya nk'uko wabivuze Eh, impamvu nacyo cyatumije iyo nama eh, hagati y'ubuturikiya na na afurika ni ubukungu bo- bose bakeneye buriya hari ibindi bintu abantu bataganiraho cyane ngira ngo afurika ni imwe mu migabane imwe i- i- igira abaturage benshi noneho wanareba ugasanga ibihugu nka leta zunze ubumwe za amerika n'ibindi bihugu by'i buraya ntabwo abaturage biyongera aho kwiyongera ahubwo abasaza nibo benshi baragabanuka bigatuma iyo labor market nayo irimo itagaragara muri bihugu bikomeye icyo gihe rero nka leta zunze ubumwe za amerika zi- zikeneye iyo african labor market bakeneye abo bantu baza ba- bashobora kuba baza bagakora muri amerika ibyo nabyo nubwo bitari kuri agenda hano ariko ni, ni bimwe mu bi- mu bintu ah, basanzwe baganiraho kandi leta zunze ubumwe za amerika ikeneye hanyuma profeseri kananura ukurikije ibyo mugenzi wawe avuze eh, ni nk'aho afurika igiye kuba isibaniro eh, ry'ibihugu by'ibihangange aho benshi banavuga ko impamvu ya mbere amerika irimo gushaka kwi- kujya cyane muri afurika ni uguhangana n'ubushinwa kuri uwo mugabane icyo gihe umunyafurika usanzwe yunguka iki?
Eh, bavuga yuko iyo inzovu ebyiri zivuga ibyatsi nibyo bihabwa ubwo nyine uko uko guhangana kw'ibihugu by'ibihangange bya amerika n'ubushinwa n'uburusiya cyane cyane eh, tutibagiwe n'ako gahugu kandi kari kuzamo ariko kari kuzamuka cyane ka turikiya eh, kuharwanira nyine ni abanyafurika bazahashirira ariko ngira ngo izi- izi ntambara zose zibera muri afurika nicyo kibitera reka nguhe urugero rutoya igihugu cya mozambique uzi ko cyari gikennye nta n'uwakivugaga babona za gazi nyinshi cyane zi- zigenda hariya muri zambezi zi- zi- zi- zikagera no muri komori tubibonye mu- mu- muri cumi na gatanu ejo bundi imyaka ibiri itarashira muri cumi na karindwi nibwo hatangiye kuza eh, ibyihebe gurupe y'ibyihebe yica abaturage hariya hantu urumva ibyo bintu birajyana ubukungu umutekano muke no kugira ngo barusahurira mu nduru bijyanira ibintu ku buntu ibyo rero ngira ngo uko muri iyi minsi isi iri kugenda ihinduka cyane cyane uhereye kuri biriya byo mu ntambara yo muri kirene hazaba ubundi buryo bwo kubona afurika ushaka wese afurika azajya aza agira icyo ayibwira kugira ngo ariko nawe abone ayo mabuye yayo azayabona ku neza cyangwa ayabone ku nabi ibyo ngibyo ni byo afurika igiye kurwana nabyo muri iyi minsi iri imbere ku buryo ahubwo abanyafurika benshi bazabishiriramo radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ntidusangire ijambo aho turimo kuganira ku nama ihuza leta zunze ubumwe za amerika n'umugabane wa afurika iteganijwe hano i washington dc guhera tariki ya cumi na gatatu kugeza ku itariki ya cumi na gatanu mu kwezi kwa cumi na kabiri profeseri kalfani abanyamerika kenshi iyo bavuga ku mugabane wa afurika ah, perezida obama yigeze kubikomozaho avuga ko afurika idakeneye abategetsi cyangwa se abantu b'ibihangange ahubwo ikeneye inzego zikomeye cyane kugira ngo ah, ishobore kwiteza imbere iteze imbere n'abanyafurika muri rusange iki kintu ubona kigeze he mu kucyubaka ese eh, ni ryari wibaza ko afurika izabaho idafite abantu ku giti cyabo bakomeye ahubwo inzego zikomeye noneho uruhare rwa leta zunze ubumwe za amerika kugira ngo ibyo bigerweho usanga ari uruhe ibyo ni byo perezida obama yabivuze ndetse yabivugiye mu muri african union eh, ya addis abeba buriya iyo urebye afurika turacyafite tu- turacyari mu rugendo bamwe bashobora kumva yuko ah, ibintu byaba hutihuti wa mugani eh, afurika ikamera nk'uko uburayi bumeze Eh, turacyafite urugendo rurerure urabona ibihugu bimwe birava mu ntambara ibindi bigasubira mu ntambara kandi urazi iyo igihugu cyageze mu ntambara nyuma y'intambara ah, haba stages haba eh, uruhererekane rurerure ku buryo kuva ku ngingo imwe yo kwiyubaka yo kubaka amahoro yo kubaka ubumwe ha- ukajya ku yindi ngingo yo kubaka imiyoborere ari nako ushaka uburyo abaturage bahinduka mu mitekerereze ukanabigisha i- iyo politike nangwa se ukabigisha uburyo ah, u- u- uburyo politiki ikorwa ba- bagatangira kuyumva turacyafite urugendo Ah, buriya rero akenshi ni nabyo navugaga mu mu- mu ki- mu gusubiza ibibazo byawe byahise Ah, afurika urareba ugasanga eh, kugira umutegetsi ukomeye ku izina ibyo biracyahari cyane kuko eh, reka mfate nk'urugero nko ku rwanda dukomokamo ah, njye nkomokamo Ah, iyo urebye nka kagame uburyo abanyarwanda bamufata nangwa se nawe uburyo uburyo aba ashaka kugira ngo afatwe mu rwanda ni uburyo butatuma u rwanda rugira demokarasi kubera ko kagame niwe niwe byose ni ukuvuga nka kuri ubona bafata nk'ibyemezo muri- mu- mu bya gisirikare bagafata ibyemezo eh, byo kohereza nk'ingabo aho muri mozambique sinzi nimba wari wumva wowe nk'umunyamakuru ukumva inteko ishinga amategeko y'u rwanda yicaye ikavuga iti twafashe icyemezo cyo kohereza ingabo muri central africa republic nangwa se twafashe icyemezo nk'inteko ishinga amategeko nka sena y'u rwanda cyo kohereza ingabo muri mozambique ibyo akenshi usanga ari itangazo ritangwa na executive iyo mvuze executive mba nshaka kuvuga nka minisiteri y'ububanyi n'amahanga ikabivuga nangwa se perezida kagame ubwiwe akabyivugira aho rero bigaragaza ko umuntu ku giti cye aba akomeye niwe byose Ah, si u rwanda gusa ni- ni- ni ibihugu byinshi ndetse n'u Burundi eh, cyane cyane nko nko mu karere usanga abayobozi bitwa ko bakomeye ku mazina abo ni benshi kuba rero afurika ihagaze kuba ifite abantu ku giti cyabo bakomeye kurusha ubutegetsi Eh, bi- biracyari inzira ndende nk'icyo perezida barack obama yavugaga ko afurika idakeneye nyine abayobozi bakomeye ahubwo hakenewe eh, iyo leadership ikomeye ndetse uro- u- uranabaza uti se amerika yagira uruhare rungana iki muri ibyo bikorwa cyane cyane yuko urumva amerika i- irashaka gutsimbara kuri demokarasi igatsimbarana no kuri eh, uburenganzira bwa muntu ibyo bintu wavuze kuko binyuranye ni- n'inyungu za bya bihugu twavuze bibiri ubushinwa ari nabwo amerika ivuga ko irimo guhangana nabwo muri afurika n'uburusiya Ah, ngira ngo ntabwo bizorohera amerika kuba yavuga iti iki gihugu iki n'iki eh, ni- kigomba gutsimbara kuri demo ku mahame ya demokarasi kigatsimbarara ku mahame y'uburenganzira bwa muntu usanga rero nka leta zunze ubumwe za amerika kubera za nyungu twavuze akenshi na kenshi hari igihe bas- usanga nka minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya amerika iriya departement ya leta isohora itangazo ryo kwamagana ariko ugasanga kugira ngo rya tangazo rizakurikirwe n'ikindi gikorwa runaka cyatuma cya gihugu gishyiramo ingufu kugira ngo ki- kireke gu- guhora gihungabanya umutekano w'abaturage bacyo nangwa se wa mugani amahame ya demokarasi yubahirizwe amerika ikabigendamo biguru intege icyo bishatse kuvuga ni iki rero ni uko amerika bizayigora kubahiriza ya mahame yiyemeje ya demokarasi ya mahame y'uburenganzira bwa muntu cyane ko ba mukeba ba amerika ubushinwa n'uburusiya ah, bo ibyo batabikozwa Profeseri Ikananura ah, ukuriye ikigo cyitiriwe Mandela aho ngaho mu gihugu cy'Ubufaransa ah, twari twavuze ko hari byinshi bizaganirwaho muri iyi nama birimo uburenganzira bwa muntu wowe nk'umusesenguzi icyo wifuza ko Amerika ishyira imbere cyane kugira ngo ibyo ngibyo twavugaga ko Afurika ikeneye inzego zikomeye kurusha abantu ku giti cyabo ni ibiki Amerika ikwiye gushyira imbere cyane kugira ngo abaturage batsikamiwe cyangwa se abahura n'ibibazo bitandukanye bumve ko amerika ifite uruhare kugira ngo ibyo bintu bihinduke mu bihugu byabo yewe bajya bavuga ngo akimuhana kaza imvura ihise nta muntu wubakira undi urugo birazira izo nzego zikomeye ni abanyafurika bazazishyiriraho igihe cyose bazaba bumva ko bashaka gusigira igihugu cyiza abana babo kiraga abana babo n'abuzukuru bari ba- ba- babayeho mu- mu munezero eh, no no mu bwisanzure no mu- n'ibyo twakwita ah, ah, kubaho mu mahoro arambye ibyo ni abanyafurika bazabyikorera nta wundi ushobora kubibubakira kandi nta n'uba ufite inyungu zo ku- z'uko afurika itekana n'ibyo bya demokarasi ni ukubivuga gusa ubundi bikaba birangiriye aho ngaho mu nama nta kindi gikurikiraho amerika rero icyo yafasha ni ugufasha yenda biri ziriya za gahunda zo gufasha urubyiruko kugira ngo rwige rutere imbere yenda rugire imyumvire mishya yindi ibyo ngibyo byazatuma bubaka inzego nziza iwabo nawo n'iby'ubukungu bi- bi- bishoboye gutuma abantu bose eh, bageze- ba- basangira ibyiza by'igihugu ubukungu bubasha kubageraho bose nabyo bizazageraho bigatuma mu kuva mu bukene no kuva mu bucakara bwa bamwe byazatuma bagenda bifuza kubaho neza bifuza guharanira in- in- inyungu zabo bifuza guharanira uburenganzira bwabo banga gukandamizwa bityo inzego nziza zikagenda zijyaho n'abaperezida b'ibihangange bakumva ko batagomba igihe cyose bapfuye kujyana n'inzego z'igihugu cyane cyane ko ari bo baba barahindutse inzego Profeseri Omar Kalfani mu gusoza nawe gerageza utubwire nk'icy'ingenzi wifuza ko ah, kiganirwaho gishyirwamo ingufu cyane muri iyi nama izahuza Perezida Joe Biden n'abategetsi ba Afurika ni nk'ikihe Ah, ibyo twavugaga byose byo kugira eh, ubutegetsi buhamye byo kugira eh, imyubakire ya politiki yuzuye Ah, burya ha- ha- ikibanza nyine ni ni ukubanza ukubaka inzego ariko ukubaka urubyiruko kuko urubyiruko nyine ni rwo eh, ni- nibo bayobozi b'ejo ngira ngo ni nayo ngingo turimo kubona ni uko bisa nk'aho itahawe agaciro cyane kuko iyo ikintu gishyizwe ku murongo wa nyuma akenshi kiba nyine ibyakibanjirije byose biba bifite ingufu kukirusha Eh, mu byo rero eh, afurika nangwa muri mu bizaganirwaho muri iyi nama hagati ya afurika na leta zunze ubumwe za amerika harimo nyine iki kijyanye eh, n'ubuyobozi cyane cyane eh, gu- bujyanye no ku no- no- no guha ingufu eh, urubyiruko urubyiruko rero rurakenewe eh, rurakenewe cyane kubera ko urumva ni- ni- ni- ni rwo- ni- ni- nibo bayobozi b'ejo ariko burya nanone impamvu ubona nka leta zunze ubumwe za amerika nk'igihugu ah, bashyira ingufu cyane cyane mu kubaka urubyiruko ni uko bazi ko nyine ah, urubyiruko ni- ni- ni- nizo ngufu z'ejo ariko ni nabo bahindura ibintu bashobora kubihindura mu buryo buri pozitifu nangwa se bakabihi- bakabuhindu- bagahindura ubuyobozi mu buryo buri negatifu mu buryo buri pozitifu ni ukuvuga ngo kwa kundi bagenda bagira imyumvire iganisha kuri demokarasi iganisha kubaka ah, uburenganzira bwa muntu iganisha ku miyoborere myiza Ah, hari aho bagera bakavuga bati nyamuneka mwebwe abayobozi murimo kutuyobora muri mu nzira itari yo iyo rero igihugu cyemeje gushyiraho nk'amanama runaka kikumva abo baturage cyane cyane abo bari mu kigero cy'urubyiruko eh, bakumva ibyo ibitekerezo byabo hari ibihinduka byanze bikunze Ah, iyo rero rwa rubyiruko rwabonye yuko ibyo birimo bikorwa eh, barimo gutanga inama eh, b'abayobozi bariho ntibazumve ubwo ni bya bindi tubona hirya no hino ku isi ah, ugasanga bagiye mu mihanda bavuze bati nyamara twebwe twarababwiye mwanze mwanze kumva ubuyobozi bakabukuraho bakoresheje imyigaragambyo Profeseri Omar Kalfani umwarimu muri kaminuza muri leta ya Ohio hano muri leta zunze ubumwe za Amerika nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire Eh, mwakoze namwe kudutumira Profeseri Paul Kananura umuyobozi w'ikigo cyitiriwe Mandela mu gihugu cy'Ubufaransa nawe nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya waduhaye kugira ngo tuganire Eh, namwe mwakoze kudutumira nshimire inshuti namwe mwari muduteze amatwi nshimire na bagenzi banjye bamfashije gushyira hamwe iki kiganiro mwari kumwe nanjye edi rwema mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo